great. land is green, is green, is green, and is ever green. Yeah, my people, I salute everybody once again this morning. My name is Adeomo Moakao, and I welcome on to the program Family Things on the 4 International Online, number one online radio station this morning, where we for the discuss the matter directly concerning agriculture and the way the issue be. Madam, I beg you, greet our people this morning before we enter the cocoa. My people, I throw away plenty salute this morning. We catch her from this side. <laughs> Can no one make it escape me? A happy New Year. My name is Sandra Ikefwa. Uh, yes, Happy New Year and welcome everybody to the program Family Things on Informe Radio. This is the very first um, um, program for the year 2022. Uh, we need to discuss things when go help to move our agricultural sector and the the uh, the feeding and the food security of our state, our country, and our continent forward. Um, this morning, I've been listening to one program from one re- one platform anyway outside the state, and waiting before I come office uh, that they discuss wetin be the reason why world bank wetin be the things when world bank consider when they tell tell us say the inflation of nigeria uh, don't they on red alert uh, when they check these people were like trying to look at the present insecurity on the staple foods things when government banned say made they no enter this country about 40 products say made they no come into this country and we when suppose dey produce am we still no dey produce at the end you dey see where if how you are having more money in your hand to buy something little na im be inflation and then at this point we go particularly concentrate on edo state today today we go concentrate on edo state wetin be the meaning i mean the reason why we wan concentrate on edo state if it did it did they hard for people to really get food to buy that is why their prices increase for market which means we have more consumers than producers we have more the demand is higher than the supply therefore the price is the tendency say the price go day higher than the normal It did. there remember na e still dey affect when we recall call festive period market surge now, normally, these things get reasons why did they happen. One of them now, the very, very serious insecurity problem when we use cave gloves, they handle. And at the end, the thing they degenerate to something else. Now, we want look at the suspected herdsmen in military uniform, Sak Edo community. Hmm? Yes, suspected herdsmen in a military uniform invaded one community they sack edo community okay make i just take am fully so that make we get an insight to wetin we wan really discuss suspected fulani herdsmen armed and dressed in military uniform on sunday reportedly invaded a farming community second abumeri ijegbelu camp in the ovia northeast local government area of edo state The marauders were said to have chased the villagers away, taking over their farms, homes, and properties. Some of the villagers who escaped are now taking refuge in other communities around Okada. One of the victims, Matu Ali from Taraba State, narrated his ordeal. I lack words to explain what I witnessed in our community. I have been here for over 20 years with my family and we farm. I was in my compound with my family having a good time when we started hearing gunshot, saw people running in different direction. I saw one Benin man running toward my compound. I asked him where he was running to and he said, men have taken over the village, chasing people away from their houses so I called my wife and we ran for our lives. I did not see my children. Every one of us ran in different direction. As I speak to you now, I don't know where the where I don't know the whereabout of my wife and children. One of the Fulani herdsmen pointed a gun at me and said they were for peace he said they would only kill people if they refuse to allow their cow to feed on their crops. Hmm. Please take note. The yams and cassava you people have are for our cows. Hmm. If you people touch our cow, we will kill everybody in this village. For us to be safe, we ran to the next community. Another victim, Sunday Chime, said, I have been in this village for over 20 years, farming. What we saw surprised us. We heard gunshots and people running in all directions. We later discovered the Fulani herdsmen had taken over our community with sophisticated AK 47 and threatened to kill us if we don't cooperate with them. For us to stay alive, we decided to run for our, la- for our dear lives leaving our properties and running to unknown places. We are calling on the security agencies to come to our aid as our community is under siege. Mrs. Ugozi Chime, who was also affected, said, which is like the, the, the wife of the guy that just that, that finished, I mean, that, that was interviewed. In talk, say, The nefarious activities of these Fulani herdsmen have been going on in our community for the last two years or two months. They entered into our farms, chased us away, and harvest our plantain to feed their cow. You dare not look at their faces. Some of them wear in army uniform. We need help. We need government assistance. Mm. When contacted, the Edo State Police Command Public Relation Officer SP Kondung, Kotong, Kontogs Bello said he has not been briefed on the development. Hmm. However, he promised to get back as soon as they finished speaking with the division police officer in charge of the area, but was yet to do so at the time of filing this report. my people, na wetin we wan talk. be this. This na inside edo state and wetin dey go on for here so na from Ovianot, north east and remember say that na real complete farming settlement communities wen dey around there wen these people don invade don chase everybody away from where dem dey see their daily bread two the community don't they tell the people from this area now it make me take them from different angles to tell you i mean let you know of the the people as they interview them Now to tell you say this not be say a a puzzle i mean a, a blogger writing this not direct matter when happen and military uniform Now this has me use take invade this community First of all, Madam Ikekwa, till today the Edo State Governor never speak about this matter. Eh, not here now. Two, the police not here. no give any other further information to today. I say not here. Ah, okay. Ah, and if then here go talk. And then three, we dey look this issue for ben I mean Benue, Bonu, Gombe, Adamawa, Kebi different states right now under our nose men with military uniform chase the whole community away madam wait wetin be your take I beg. because as this matter day, here so you e don't already they make me the verse ahead yeah, i mean the first day when i the first day when i read them, i dey vex but as i read again you know when you dey read something aloud you get the way you dey get another message different from if you read silently i think the matter is even paining me beyond and although people till now nobody is speaking about this matter so i want may you help us wetin be your take on this issue my brother this na farming matter because e na farmers this matter dey deal with directly exactly why food no go dey scarce or why price no go dey up okay now somebody wear military uniform waka come meet you for your village for where you dey sit put where you for dey work for your farm dem tell you say no be say carry water for mouth say we no come for wahala na peace we come for the peace be say allow our cow to chop your crops. yes that is the peace. na e be the peace. that one na war that means make i you you wan turn me to your slave say after i don work finish yes you go come collect i go use am feed so yes i go take am i go dey work take dey feed your animal your farm then when your your animal don chop finish you go go sell am you carry am come meet me make i buy because i wan chop meat my brother i no know wetin i wan talk for this matter see wetin dey try to tell us now be say the meat wey dem dey come give us make we buy eh na me work put to feed that cow then when you bring am come for me i go come buy am very expensive but na me feed am so monkey dey work babo dey chop which wetin dem dey try to tell us now be say people wey work for farm wey get farm wey get plantain wey get farmland wey get crops for farm wey dem go dey eat dem no know wetin dem dey do wey dem dey farm the farm dem no get usefulness for the farm okay. no be something make person carry farm no be where person for dey chop make am carry farm una wey get cow na as you take carry farm as you take get that cow say yes na this one be work wey i dey do make i fit take see money na so who carry land also farm say na here one for see money then you go carry your farm wey dey waka make e come eat my own wey sit down for one place you go say make i no talk say na peace na you carry come for me my brother even pass war e pass war. how peaceful is that. how peaceful is that because somebody say you don spend twenty years for that community you never see this kind thing say na recently na this thing come start to dey happen that's to tell you where we don waka reach no be say na hearing of the ear e don dey happen under our nose which means if this thing continue like this very soon hunger go this hunger go strong go conk well well so dem wan now tell us say na only meat my brother see if you sit down chop so so meat you go you know as your body no go well because somebody fit stay without e no eat meat but somebody no go fit stay without e no eat other food so our farm land, where dem go dey eat the crops sake of say dem wan make meat dey meat no be food my brother the ones wey people eat for this december go see wetin dey happen to them the day They dey still dey drink medicine because their belle never stop to worry them too much meat e no good for body but your farm where you plant crops those things you fit eat everything wey dey there wey be say go sustain you without say you no eat meat so wetin i try to tell us be say our communities since our government dem dem no dey do anything because no be today we start to dey cry for all these people wey dey disturb us because if me now wear camouflage come out for junction dem go hold me. hold you abi beat you. you wait na dem go hold me dem go say i no i no suppose to wear am say na their uniform even if na my bag na i take am say na bag i use am na na only the bag na call off the bag dem go tell me say wetin make you carry this bag i no know say na common flag but pipo wear am where dey waka pass no be road dem pass where dey for waka pass eh, where maybe eh, eh, uniform men dey waka pass somewhere reach where dem go nobody stop dem for road nobody ask dem anything dey come person village come dey give order make i ask question Where the vigilante wey dey that community vigilante wey dey that community because like with eh, uh, somebody don tell us say make we no be coward we need to help ourselves we need to defend ourselves because since government no dey uh, uh, uh, help us for this matter na talk we don talk talk talk nobody dey do anything about am then we go need to help ourselves because we no go just labour for nothing for no for nothing somebody else go come come dey harvest our labour that one na setback for that community na setback na e bring to that community because the harvest for the year wey be say they don work for wey they go take make progress wey go sustain them for the another one year another man come come collect am which means for the remaining uh, uh, period they go live on begging they go stay hunger for another for one year for a year that you are just starting yes they go stay hunger for another year na wetin e mean be that so e good say make our traditional leaders make dem see how dem go take take care of our communities because all these uh, um, vigilantes when they dey dey for our community wey they dey make sure say dem dey watch out for because all these people now dem be intruder na na enemies they be they no be your friend somebody wey waka come meet you tell you say e carry gun dey shoot na enemy e be e no be friend so as long as say that person come with arm, the community sef their vigilante go also arm themselves to defend the community because these people na enemy because by the time we fold our hands they allow people dey intimidate us like this go be like say we no know ourselves we no know wetin we dey do strangers for that matter na big error we no suppose sit down allow people like this to come come our community then collect wetin we get we need to defend our community and na only traditional leaders wey dey community go fit organize the uh, uh, uh, di vigilantes wey dey for the community e get one community wey i know all the vigilantes wey dey dat community dey always dey go palace di di ejionoje palace for the community dey always go there if the man no dey aware say those people dey no go dey call them come palace come dey address them every time Okay. My people, this is Nafami Things on Informal International Online, number one online radio station this wonderful morning, Wednesday morning. And waiting you to listen to now the sacking of one community in of the northeast. And right now the villagers don't scatter at different places. Some of them they around Okada, Okada uh, community, and so many of them don't scatter. And as I just talk to you, some people till now never see their children. Why? Uh, waiting really lead, to the reason why the villagers run now because of Fulani herdsmen in military uniform enter the village, pursue everybody, use their crops to feed their animal. and they come talk plainly. Say, anybody when you know allow, say, may they use in plantain And remember, that village, that very community, a lot of uh, foodstuff like plantain, hmm. especially, mm. they come from there into the city center My in brother, Edo State. Before those people come that place, they don't they come that place because they monitor those people. Of they course, know. I agree. The inner person they there. I agree. According to they this, don't they monitor that place. According to the woman, but they wait make their harvest ripe. According to the woman, he say he say for about two months now that they come cut plantain down for their cow to eat. And if you look at their faces, you are in soup. But finally, did they buy the plantain? No, they will just harvest it from you and take it and use it to feed their cow. Finally, they've taken. But the people now they even cause this trouble now. No. Since two months that they come, they harvest people planting. They said they have been complaining and nobody is helping. So why now, they so not the organize themselves? why the community not organize themselves okay. since that two months when this error now, start the community leader for don call them since organize the the the the vigilantes wey dey that community. madam no be everybody wey dey wear trouser na him be man o so make we first leave that angle first now let's come to why the state governor refused to sign or push for open grazing bill two why is he silent on this matter if that community had insulted him by now the police for never invade them. why he come be seen and now when they invade the community he silence yesterday he was addressing on the first he address the state on the issue of covid-19 wetin make am when he ignore the plight of these people. does it mean that forest where those people farm they don't sell them for herdsmen Waiting be the possible issue that led to a sudden conversion of farmers and their product to become food for another person's farm hmm. now questions When i dey try raise when be my challenge this morning is wetin make the army till now dey silent army get an intelligent gathering agent eh, eh, eh, department you talk am just now say wetin make you carry anki when e become a flag you don kneel down for street you don rub body for inside gutter but somebody go use army uniform take commit wahala pursue a whole community e dey on punch and different oda papers soldiers refuse in edo state refuse to do a visit and look for such people when they create nefarious activities with army uniform. Before I finish, I go talk about that again. Now, what be the I mean this what make come when See today these people that village nobody greet go there. Now, what be the duty of the indigenous people of Nigeria if we must survive. My people, make we know vessel. This na issue when really concerned. You know, the state where we dey discuss na Edo state and precisely Benin city. But part of the Benin city now of Ovia Northeast where this matter for dey happen. The seven local governments where we get one of them dey right now Eh, ogunwunde they get emergency barrack army barrack This very one people they use army uniform they raid the village and a city governor never won't do anything about the matter till this morning when we make some calls there are still some people in okada Whenever never fit go back to their place because no way to return now my people. What will be the way forward for the indigenous people of nigeria to make sure their source of living no they taken away no they destroyed and how do we take care of this matter you use the language just now say the chief of defence staff used the language say um, okay um, um, minister of defence he said, make we not be coward nigerians should defend themselves According to Oga Bruta, he said the people creating this problem in Nigerians are not from this country. The former IG of police says they be strangers. Now their words are they take o. Mm. And then Brutai further add to it when it be the present a non-career ambassador to Cameroon, I mean uh, uh, Benin Republic. He say some people have religious sympathy for these people creating this evil or committing this evil. Therefore, my speech today, I want to beg the indigenous people of Nigeria to watch beyond where they stand. Two, make we be our brother's keeper. The next communities, when after sacking this one, if the food is finished, would they not invade another and another and another mm-hmm. and eventually take over a local government? Mm-hmm. Not be so that they take over Niger State, and eventually they lost over 150 villages to them. Mm. Now, how long are we going to be afraid of gun? To save a community, some must go and some must stay. Now, the people when come, are they always more than the people when they? No. Now, just a few they come now. Two na that thing wey dey hold for hand people dey fear yes that's why me dey talk something just now say for community see for olden days the the king dey dey get warlords for for each community yes apart from that warlord now now we dey get people wey dey call vigilantes wey come from various communities mm -hmm. wey be like watchdog for the community any kpankpankpan na dem dey go even when police wan waka e go call dem follow body because na dem know all the korokoro wey dey inside that community na dem know where person suppose to hide dem know where suppose to person suppose to waka enter and where suppose to waka come out so these people wey be strangers so wey enter that community the people the the the youth for the community when e be say dem be the vigilante wey dey the community as the period when the people start to dey do this wey dem say they dey come dey cut their plantain They don already get this information They don already dey aware that was two months ago according to them before the strike the the the leader of the community that they dey know jay go call these people say see enemy dey our land people dey threa ten us then they go map out how to remove them from the community how to scare them so that they no go come back after because they no continue They no just sit down put for that two months They say they just dey come They dey cut They dey go They come They come They dey go They go map out strategy this na the city gate this na the entrance to the community this na where they dey pass come at least they don know and when they dey come they dey know say see o oh, these people don come o oh. see where they dey come o dem dey go wait for dem then they go map out all these uh, uh, security um, um, what they call am vigilantes Then train them. so they go map out say if dem dey come dem no wan make people repeat this thing wey dem dey do so because dem know say there's no way dem go talk to dem wey dem go hear na only force na dem go lis ten to so by the time dem surround dem Then delete the ones wey dem see wey waka come another one no go waka come again because una dey talk am e no get how we go take carry this matter whether na you report to police o or government o dem no dey do anything because me no understand whether the people wey dey do this thing when e be say nobody dey fit dey talk to them. i sure say dem big pass government oh of course yes no yes i should say dem big pass di government yeah because oga rufai talk, say they are businessmen so if dem big pass di government and dem big pass police nobody dey fit dey talk to dem we go do wetin we go fit do to take help ourselves. according to emmanuel because if plenty um, people come this community today now according to the executive governor of akwa ibom state the ones wey dem arrest dey say order from above came and say release them and give them back their ak-47 fake army unrecruited army officers the same thing I happen for over northeast now i they tell you just now say i blame the community people because if those kind people enter community wey know themselves they not go nobody go hear the news for outside they go just take care of them they dey forbid to do eh, cow farm for them they go find market Who one buy dey sell everything na after all na festivity just finish so mm. everybody every mm-hmm. every man one one na not be enjoyment for the next three months we no go buy meat i agree e get areas wey me dey always consider things so oh, abeg this morning na abeg i still dey to our traditional rulers when i dey grow up i remember say some people dey when they sabi dey talk to talk to honey and honey go understand their message hmm. honey bee i remember say get some people when they fit talk to birds birds go understand they dey send them message people they send snakes message before mm-hmm. people they send scorpion message. they go they go cook the boys down cook them down they go face them see me see you nothing they happen. where they did now na only the boys wen dey fit use woman for money now na only dis ah. kind medicine we con get i tire the people wen dey do bad how to make sure say we put dem for cage wen dem for no dey fit do bad those kind people no dey this country again dem no dey edo you see let us be very sincere i return back to tradition on issues of issues like this, because according to oga gome Shai Gumi say government have taken side already and the people should be aware. And according to the sitting governor, he say he no one make law that is not implementable. And that is why open grazing till today died in Edo State, which implies say the talk with the army and police, they will never ever stand to arrest and prosecute anybody when use fake army uniform with issue of herdsmen invade any community that is why till today the man wey sell land for odigi give people when they take others join na make that place till today remain very very unpeaceful i want to let us understand something to people when they sell our forest and you say you be enogie you be odeowere you be whatever youth leader and invite a wahala to your community first the community should first deal with you and to the people when they know wetin we they call the africa traditional religion sometimes i they ask myself not to punish ourselves we know why you no fit use what you get to save your community not to boast for who go fit and who no go fit collect land from you within your village now you sabi hmm. why you no fit prevent your own community from being invaded i remember when i dey grow up say my people go always tell you if your step past there we go let you know say your leg no go ever touch ground again for this world and so those who went tempt say make i see wetin you go feed do when their leg no ever touch this world again others when they push them, no come back i remember one time not too far away when a local government chairman be push say make they deal with one village e come sponsor small They say you go learn one small lesson you no go ever sit down for any meeting say you no people for body until today that man till e comot for office e no dey hold meeting again because any meeting call for public e go people for body why we come the only okay the people when no fit get wetin we they call evening flyers evening butterfly una no dey fit use una power take surprise these people if for just undo here a traditional grand thunder strike over 36 cow waka and the people run wetin come make am when we no go fit a whole great edo person go do e go just feel free we don too soil our hand our children don too do things when we no fit appease the gods to forgive if the moat wey we get no be just physical hands dig am e mean say something take place for somewhere na im make those kind thing take place if history get say a protective measures dey before wetin come dey now wey we no go fit apply am to secure our territory right now i wan beg the gods of the land make dem forgive the sin when everybody for inside the land don commit but to those wey dey destroy the land the land should ask them question and if person dey inside here when e dey constantly dey sell the land to outsiders to make sure say dem go dey disturb the people wey sit down in peace the ancestors of this land go ask am question because you know why the thing dey pain me i be farmer i know wetin e be to clear forest to let a plantain grow for one year hmm. before him and his suckers go come dey begin mature hmm. you come cut am carry give your animal dey eat you say if i if i look your face my people the thing dey vex e dey pain me because i know wetin toils don do me for hand before i don get weak low because of farming i know the pain wey dey there somebody go bend down don forget say no be caterpillar dey help these people clear their farms na cutlass and hoe dem dey use for how many years These guys don stay for over twenty years for that camp fine okay let's assume say na you even get the forest you say dem no dey pay homage na im make you send gunmen go there what will it cost you to go and discuss with these people to say "Is it that you do this or you go i don't wan even trace you can imagine a pro of a state say he no get any information about that matter but if to say na person wear a uniform take stand for one of the village there and the person na benin boy she so soldiers for don go there since but because he get ak seven, <coughs> dem no go there my pipo dis na family things on inform international online radio station this morning and what you they listen to now the sacking of one community in north east and how the villagers all of them everything now when some people never feed see their children and the fulani herdsmen i know nbc don't want to make anybody know. They call them fulani herdsmen but now the truth nbc no fit stop say make person no talk truth and so these herdsmen don't enter don't begin They use ak-47 They threaten the villagers and for the past two months dem say don't. They come to harvest their plantain to feed their animals and this time around they don't finally take over the place and another community will suffer it immediately we do not answer i therefore beg on the traditional rulers because i no wan discuss this issue with government government have always been playing politics with lives mm. and if you take note lives have always been lost with their politics mm-hmm. na only during election that they know say communities like that dey mm. they go hmm. come grade their road because they will want a ballot paper and a ballot box to go there. they waka reach where they go but i wan beg all enogies make we first wash our hands clean if you get hand for this cow gogongo and you dey among pipo wen dey threaten lives to make sure your cow go stay alive because you want to be rich make i just let you know nobody takes money out of this world madam ikekwa the thing dey provoke me i no just know as i wan do. abole you o the matter sef dey provoke me. e dey provoke me to the point i feel like say make i go the village. Mm. again. well never late as dem don already come people the youth of that community. not just the, that community you all neighboring communities yes, to take a decision. exact just as i dey talk am so. they should work as one. where e never reach yes you go know say dem dey come for that, you that is the thing so you go need to prepare yourself prepare the youth of the community the vigilantes of that community see for olden days if youth wan go war with another community dem go carry dem go palace dem go baff dem when dem do dem finish if you shoot. dem go pray for dem dem go pray for dem if you shoot e no dey enter so wey dem dey come confront their enemy na with chest out dem dey do am dem no dey fear because dem know say yes dem prepare for war prepare your youth for wetin dey come so that dem no go take una unaware in short those wey dem dey call vigilante people wey dey praise say yes dem dey do good job dem dey good job because dem no dey fear anything and dem don produce plenty result when e be say we dey happy people say yes thank god say dem come now if you be any youth for that community and you be vigilante you know say this kind thing happen na now you need to take action na now you need to show yourself make una team up together meet una community leader make una map out how una go fit take eh, recover una community na the truth na just be that because I no go allow strangers to come take over una community and chase una away like say una no first get. <laughs> okay my people you still dey lis ten to Family things on informal international uh, number one online radio station this morning. Um, e good make we understand say the matter when we dey discuss na wetin concern all of us and if you think say e never concern you because you no dey of your east and you dey of your northwest of your southwest hmm. you go remember one day the thing e dey show for everywhere now you see as things say as things dey there yes plantain now dem no dey fit dey buy am. because how many dey come market. no be because of say plantain no produce this year. e produce. but na something make plantain dem no fit buy plantain till today head of plantain wey you go buy one thousand naira before na three thousand naira <laughs> five seed of plantain na be five one which means each plantain na hundred naira as e dey for bunch when you count am e go give you the total cost of that plantain uh, my people it good make we understand something say if we no work together we no go fit get result and if me and you if me and you they constantly they get involved in all this matter and we no more handle them in the direct directly there are two different methods when they take the handle problem one you you either confront the problem or you walk around the problem or you climb the problem. But the Nigeria police will always tell you we are on top of the situation. <laughs> Meanwhile, they are not even close to it. <laughs> but I want to make way they understand, say, as indigenous people of Nigeria, we should always climb the problem, confront the problem, walk around to remove the roots, and make sure we penetrate, never to let it germinate. Me, my support and take on issues like this, be say, the more you allow it to linger, the worse it would become. If you don't want it to last long, don't delay. You feel strategize, but let, don't no let your strategies be the one where your enemy go even know say you dey plan am. Well, now this one's go carry us enter the uh, Greek news this morning. Um, shortly, make, make we not go anywhere. Okay. Yes, my people, we don't come back. Uh, this uh, the program Family Things on Informal International Radio this morning, and um, the one where we will first take from here, they come from say Miss Cassidy de Lumo. As um, when you check, you could see the year uh, 2021 toward the ending of the year. Uh, some maize farmers, about 60 maize farmers, they killed for inside Castina State. Hmm. just in one area where people when they grow maize they kill them and they, these bandits killed 60 farmers in Castina within a period of just and they bring peace so oh. they come uh, peace. they came in peace and they these ones came to say if you no let our cow eat they your, came in peace uh, and they kill people yes and we should fold our hands and watch them yes and this one say they say maize go this scarce in 2022 hmm. because of the killing in that environment people go suffer maize problem a lot because uh, manufacturers association of nigeria dey talk or maize association of nigeria dey talk say the loss of these sixty farmers e go make people no really get enough maize because if sixty farmers when dey farm maize die it means those sixty farmers get a particular number of people when their maize suppose feed they don already dey short of those number and not just there they attack kebbi they attack adamawa they attack plateau they attack different places where these people for dey do farming but just for katsina state and funny enough e come be the state of the sitting president e suppose and right now they say uh, the matter, the chairman uh, for Katsina State, uh, Galba Lawal, don talk say the thing dey very very bad and the impact no be wetin they go fit just say overnight go uh, they go fit control. World Bank don appeal don uh, appeal project implementation implement over one thousand three hundred uh, investment plan for inside Kano State. say they don't start the implementation, say uh, 1,300 investment plan in Kano. Uh, the World Bank don't talk say the ag- agri um, the agro processing productivity um, uh, this is when they build for when it could help to create uh, support livelihood investment support program program say they go make them um, they want make them um, to make sure say it go take care of a lot of agricultural processing uh, uh, uh things for inside uh, Kano State, so that make even farmers when they produce go no say their product no go be waiting they go produce and wastages go come begin take you know one of the problem when our farming um, uh, challenge now because we no get storage facilities and because we no the even process like for state when they produce tomatoes a lot of them they waste at the end of the year and so this time they say World bank don't start one project when go feed they take um go feed um take about 1300 um everything when the environment they'll feed employ these people and at the same time all the farming crops when they get they'll feed they process them to make sure they will it go reduce wastages for inside the uh, this thing. Uh, rice unavail- uh, unavailable, expensive, despite. Okay, we don't take this matter that day. So they said the thing still continue, and I make them say, for inside Tribune, come discover say even as we dey speak, say today, Now I make am say the rice not there, not there available because of that. Make the rice prices till now, even after Christmas, e no gree drop because on his own you know, if it first day available but two things now i see for here see, people do holding one to increase price and two even the money 850 billion when the cbn or federal government release through cbn the money no actually meet farmers. no e meet na political farmers na e mean. yeah political farmers uh, na table dem dey get dem no dey eh, eh, get land. and na e be the matter so that's why e still be like that. so my people Now, here we take and reach this morning on Agric News. And so, Madam Ikeko, I beg, make you talk to our people, the indigenous people of Edo State, when they that environment. What till you say make they do? And the indigenous people of Nigeria all over the country. You did the north, you did the south, you did the west, you did the east, you did the middle belt, or you did the middle north. In fact, you did the middle, middle, middle south, south, south. Anywhere you are, waiting be your advice for these people before worker come out this morning. My people, my advice for na this morning be say make we no fold our hands comot eye for the things wey we need to do we don know say yes people wey dey do this thing dem be strangers na strangers dem be and dem don already tell us say make we no just continue to dey be coward because na your sweat na your labour your mate no come come just destroy wetin you labour for because by the time you fold your hands you dey allow somebody to dey bully you continuously <laughs> you no go see voice take dey talk again you go become that person slave because na the system wetin happen to this community na it e be that dem come first of all dey start to dey cut dey take feed before dem come finally come take over so that first one wey dey take come you no need to give somebody chance when you notice things like that you take action immediately no assume say maybe the person go stop because for person to do that kind thing at all at all na error so immediately dey happen you dey stop the person no go take further step when you give some people one inch they go take one mile they give them one inch na they take the whole community so no give space to any stranger for your community to take over your community no give space to any stranger to take come dey terrorize una for una own community dey oppress you for your own community no give space to any stranger to do such things make the youths for every community when dey involved in vigilante make dem take charge of their community with the help and advice of the community leader on how to do it because no be today no be today our traditional uh, leaders just as uh, uh, we dey see um, for government uh, chief security officer na so traditional leader be for im community chief security officer na he be na e dey pray for people say make una go na me send you dem go go dem go come back governors no really be chief security officer so dem no be chief o i dey tell you na the truth uh -huh. be uh-huh. that so make dem work hand in hand with di community warlords to make sure say dem defend every community wey dem dey my pipo dey say na wetin person comot eye na im mate dey do pass am my name na sandra ikekwa lotuna. my country people the indigenous people of nigeria and those of you wey dey of your northeast where this matter for dey happen and to some of you wey don run dey say if you run, you live to fight another day. But if you continue to run, you've turned a coward. Hmm. So this time around, confront this problem, walk around the problem, approach the problem, and make sure the problem never return. No matter what it be, yes, AK-47 with a bite, but I know say people they the same of their is when go fit take care of this matter without second ear hearing. no use facebook to give your report no use whatsapp give your report and i know quietly this matter can be solved without anybody knowing and to the indigenous people of nigeria if you see any army uniform from your in your community suspect it because right now the real soldiers are not doing their job any soldier you see anywhere e no be soldier man again in your village inside that forest e no be the risk real their man kidnappers enter one village recently after they don kidnap collect over twenty million They begin waka from farm to farm dey buy things because they know the farmers may likely attack them until they find their way into kogi state my people i dey beg una this morning let us wake up to the challenge of securing our place so that edo no go suffer food insecurity i dey beg all of us we need to join hand to defend edo make una forget the politics wey dem dey play right now na selfishness na im e lead to dem dat one until we go dey hear ourselves again my people remember if you train a farmer you feed the nation nation is suffering today because we don ignore farmers until we go dey get am right make the indigenous people of nigeria wake up to defend their farms and their land una well done oh. o.